dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo mwaramukanye amahoro mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo tariki ya gatanu z'ukwezi kwa cumi ngarukamwaka ni umunsi mpuzamahanga wahariwe mwarimu kuri uyu munsi bahaye insanganyamatsiko igira iti guha agaciro mwarimu no guteza imbere umwuga we isi yose iba igomba gusubiza amaso inyuma ikareba agaciro mwarimu afite cyane mu muryango abayemo uyu munsi ku rwego rw'igihugu mu rwanda wizihirijwe mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali icyo gihe ijwi rya amerika yari ihari ni nayo mpamvu dusangira ijambo yibanze kuri iyi ngingo turareba kuruta imibereho ya mwarimu umunsi umunsi ku wundi ese mwarimu wo mu rwanda abayeho ate ese umushahara agenerwa ungana n'ibihumbi mirongo ine by'amafaranga ku bakinjira muri uyu mwuga bayavugaho iki ese umwuga w'ubwarimu wawe ukora nyuma y'igihe kirekire nk'imyaka isaga makumyabiri ukaba wagira ibindi wigezeho bifatika ese gahunda ubutegetsi bwashyiriyeho umwarimu nk'ikigega umwarimu sako n'izindi gahunda zicyunganira hari aho zigeza mwarimu ese umurundo w'ibibazo bishingiye ku mushahara w'intica ntikize nk'uko bawuvuga bikigaragara muri uyu mwuga ubutegetsi bubivugaho iki cyane ko atari bishya mu matwi y'ababyumva n'ababibwirwa ibyo kimwe n'ibindi turabyibandaho ikaze muri dusangire ijambo mwateguriwe na r kabagira ubusa kuri radiyo y'ijwi rya amerika dutangiye ikiganiro dusangira ijambo kuri uyu munsi mpuzamahanga wahariwe mwarimu turi kugenda tureba mwarimu ubuzima bwe bumeze bute umuze tukugezeho watangira wibwira abakurikiye radiyo y'ijwi rya amerika mu kiganiro dusangira ijambo uri we murakoze ngewe nitwa mutabazi theodore ndi umwarimu muri ekoro pirimeri cyuga umurenge wa jari akarere ka gasabo mumaze imyaka ingahe mukora ako kazi k'ubwarimu ako kazi nagatangiye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na kabiri urebye kugeza iki gihe uyu mwaka turimo ndabara imyaka mirongo itatu n'ine imyaka mirongo itatu n'ine mu kazi k'ubwarimu umuntu yavuga ngo mwavuye he mugera he twavuye mu buzima bubi twari turimo ariko butari bubi cyane kubera yuko ni akazi umuntu yashatse arakabona aragahabwa aragakora kandi ako kazi kaba gatunze umuntu iyo myaka yose rero namaze ni muri ako kazi na n'ubu nkakirimo njye mbona kantunze uretse imibereho imwe na rimwe idashimishije idashimishije uhembwa amafaranga angahe muze ku mushahara umwarimu urebye ibintu bagenda bakuramo byinshi cyane birimo ibyo bita tepeyeri ibyo bita rama umushahara nsigarana ni ibihumbi mirongo itandatu na bine by'amanyarwanda ufite abana bangahe mu muryango twabara ko bimeze bite mu muryango wanjye mfite abana batatu b'abahungu babiri bari muri kaminuza umuhererezi ari mu mwaka wa gatanu babiri bari muri kaminuza umuhererezi ari mu mwaka wa gatanu none muze ayo mafaranga ibihumbi mirongo itandatu uyashyize ku isoko bivamo urebye ubuzima bwa mwarimu ni ikintu kitangaje kandi kigoranye tugerageza utwo duke dufite kutujera nk'uko tudufite umuntu akabaho tukabona ukwezi kurarangiye ukundi kuraje ariko tutujera nk'uko tutubonye mu buke bwatwo nanjye ntabwo niremereza ngo mfate ibyo ntashoboye kugeraho ni ukuvuga ngo ugiye kurya uhahisha angahe iyo ngiye kurya urebye umushahara nyirizina ubwayo ntabwo ushobora kumara ibyumweru bibiri ariko kubera yuko n'abaturage baba batuzi batwizeye n'imibereho yacu bayizi bagerageza kudufasha noneho tukakora ibintu byo bita kwikopesha bakatugoboka wenda na sako rimwe na rimwe hari igihe tuyiyambaza ikaduha ibintu bita za dekuveri ibyo byumweru bibiri bisigaye umuntu ubuzima bukongera bukicuma buhora duhora muri negativu ku byerekeranye n'umushahara wa mwarimu ntabwo tubumbye ngo tuve ku itariki ya mbere ngo tugeze ku yindi tariki umushahara rwose utararangira
iyo ni ingingo y'umushahara yagumye gukomozwaho kenshi ese umuntu yavuga ngo mwarimu nawe ashobora kuba yakubaka inzu igaragarira amaso cyangwa akagira aho ataha rwose mu buzima bw'umwarimu n'umushahara afite nta bushobozi afite bwo kwiyubakira inzu uretse yuko duhenderwa kuri za banki noneho umuntu akaba yakwiyambaza banki ku buryo iki gihe ni iki mu myaka itanu itandatu baguhaye udufaranga ukagenda wishyura duke duke nicyo kintu ushobora kugira ikintu ukora kugira ngo ugure akabanza ariko no kugira ngo uzayizamure izuzure nabyo ni ikindi kibazo muri make mbese umushahara mwarimu ntabwo ushobora kumwemerera kuba yagira inzu yubaka mukomoje ku buryo mwarimu ashobora guhabwa inguzanyo kugira ngo abashe gusunika yiteze imbere mwarimu nkawe ufata ibyo bihumbi mirongo itandatu wambwiye amafaranga udashobora kurenza n'angahe mu nguzanyo badashobora kukurengereza bagenda babara uko amategeko yabo abidusaba niba mpembwa ibihumbi mirongo itandatu na bine bakuba ni- n'imyaka itatu n'amezi ane noneho bakareba umushahara gorobari waba ufitemo muri iyo myaka iyo myaka rero niba babona udashobora kugera ku bihumbi magana atanu wowe baguha ari hasi yayo ibihumbi magana atatu magana ane kugira ngo hagire utwo wisagurira baguhe utwo tundi dusigaye nguko uko bagenda babikarikira ntabwo baguha amafaranga batazi ubushobozi uzagira bwo kugira ngo wishyure banki warangiza kwishyura ukaba wakongera ukiyambaza banki kubera yuko ayo mafaranga adashobora kuba yazamura inzu ushobora no gutekereza kuzubaka inzu ukamara n'imyaka icumi cumi n'itanu makumyabiri utaragera ku nzu yo kubamo wihorera mu bukode gusa ayo baguhaye nta nubwo ashobora no kugura ikibanza ni ukugenda buhoro buhoro ufata akantu gatoya wongeraho akandi yongeraho akandi kugeza igihe uzagera kuri icyo gikorwa tuvuge wenda baguhaye ibihumbi magana atatu uba uzabyishyura mu gihe kingana iki Eh, ibihumbi magana atatu rwose ubyishyura mu myaka ibiri n'igice ngewe uko natangiye niko bimeze natangiye ngewe mu bihumbi ijana na mirongo itanu ariko nyuma y'intambara mbere y'intambara icyo kintu cya banki ntabwo cya ba- bagusaga banki yari ihari yitwa kese deparine niyo yisharijaga kuri icyo kibazo nyuma y- ya mirongo icyenda na kane ibintu byarahindutse noneho umwarimu akaba ari we ujya kwiyambariza banki bitewe n'umushahara ahembwa ubutegetsi rero eh, mu mbwirwaruhame bugenda buvuga buti mwarimu yiteze imbere wowe ubona bishoboka se kwiteza imbere kwa mwarimu njye mbona bigoranye cyane nubwo na sako ihari ariko kubona inguzanyo muri sako ntabwo bishobokera bose ntabwo ari ibintu byoroshye ku buryo nanjye uko mbona uku nguku sako nta kintu nari nabona igaragaza turi benshi kandi amafaranga dukeneye muri sako nta bundi bushobozi ifite roseti zivana mu mushahara wa mwarimu nta bandi baturage bajya muri sako mwarimu ayo mafaranga rero yicungana nayo ari sareri ya mwarimu nanone bakaguriza kuri mwarimu za domande ziba nyinshi kurusha icyo umuntu ahabwa ugasanga turimo kuhabyiganira bamwe babigeraho ariko si bose uravuga ko ufite abana biga muri kaminuza bariyishyurira urabishyurira bigenda bite babonye buruse ya leta ariko ngewe ntanga imwasiye na leta igatanga indi kubera yuko ngewe ndi mu cyiciro cya gatatu ntabwo bemera kuba baguriza abo bana totalite yabo ubwo rero ni ukugenda umuntu yiyambaza abavandimwe abaturanyi kugira ngo abo bana bashobore kuba bakwiga ni konfiyanse y'abo baba baturanye bakaba bazi yuko umwarimu ari umurezi kandi ari onete adashobora kuba yahemuka ngewe perisoneloma niko mbikora niko bingendekeye none mze u- urimo urambwira ziriya mbogamizi zigaragara mu burezi ufite abana batatu biga muri kaminuza Eh, wumva bavuga iki ku mibereho ya mwarimu imibereho ya mwarimu barayibona yuko iyo mibereho idashimishije iyo bambona baba babibona kandi si ngewe njyenyine babona yuko hariho n'abandi barimu babona hariho n'abandi bavuga bati nanjye ubwanjye ndi umuhinzi nahemba mwarimu hari ababyivugira bafite za plantasiyo hirya no hino cyangwa bo abahinzi borozi nabo babyivugira ati ngewe mwarimu nanjye namutunga na n'ubu biracyavugwa ntibibaca intege umwarimu abyakira gutyo bimuca intege ariko nta kundi kundi yabigenza agomba kwakira uko bimeze ubuzima bwe yarabumenyeye ni ubwo ngubwo ntashobora kugira icyo abihinduraho uretse abagenda bavuga yuko ubuzima bwa mwarimu bakwifuza yuko ba- bwahinduka ariko babivuga yuko nabo babu- babona yuko ubuzima bwe hari ibibura bakaba kimugiriye impuhwe bati turifuza yuko byatera imbere bugahinduka no mu kanya bari bamaze kubivuga yuko rwose ubuzima bwe bakwifuza yuko none se muze bibaye ngombwa ko uhura n'abategetsi bakavuga bati mwarimu arasabye ariko ahabwe wumva mwarimu yagombye kuba ahembwa amafaranga angana njya mu kigero nigishamo burya umushahara w'umuntu biterwa nanone n'uko awushiramo simvuga ngo n'uwampa ibihumbi ijana ntagira ikibazo ariko urebye rwose muri iki umwarimu umushahara we bawugejeje nibura hejuru wenda i- ijana na makumyabiri tuvuge wenda ku muntu w'umutangizi noneho bitewe na siyo opportunity umuntu afite akagenda azamuka buhoro buhoro ndumva hari ikintu bishobora guhindura ku buzima bwa mwarimu nibitaba bityo ubwo bizagenda bite bitabaye bi- bityo umuntu ab- yakira uko ibintu biri yuko nta kindi kintu ushobora guhinduraho sinavuga ngo nakareka akandi nakavana hehe nk'uko maze iyo myaka yose narabaye muri ubwo buzima ntagumya kubwihanganiramo kugeza igihe nzabonera pansiyo cyangwa nzavira kuri iyi si nguko uko ubuzima bwanjye numva bumeze nta kintu nkabyaho nta kintu nongeraho nta n'ikintu ngabanyuraho ubuzima ni uko bumeze bwa mwarimu none se nanone nari ngiye kukubaza akabazo wenda k'amatsiko hari abantu mwiganye bageze mu zindi ntera barahari iyo muhuye ubyakira ute iyo duhuye njye mbona hari abantu babaye ba enjeniyeri muri za konsitirigisiyo bubaka amazu hari abandi nabonye bamwe ni ba meya hari abandi babaye abasirikari bamwe bariho abandi ntibakiriho ariko iyo duhuye bumva bangiriye impuhwe rimwe na rimwe bakambuza ngo turacyari mwarimu ukavuga nti ndacyari mwarimu bikabatangaza nguko uko tubayeho mbese bamugirira impuhwe kubera uko bamuzi bangirira impuhwe rimwe na rimwe akavuga ati nkumarire iki ikintu yamarire ni iki ni uko ba- amawe wenda nk'inoti ya bitanu ati genda ujye kugura agasukari cyangwa ujye kugura ikiro cy'ibirayi cyangwa ngwino njye kuguha tujye gusangira agacupa ka pirimusi nta kindi kintu ashobora kuba kwiteza imbere kuri mwarimu bihura bite n'ubuzima mubaye Eh, barabitubwira ukuntu bishobora guhura ariko akenshi baraza kutubwira gukora umushinga kujya muri sako kwitekerereza ubwawe ukabona niba hari akandi kantu ushobora gukora kari iruhande rw'umurimo ukora ndumva ari ibyo ngibyo bari buze kutubwira kandi ntabwo ari ubwa mbere babitubwira gusa buri mwaka barabivuga barabivuga ariko ibibazo bigumaho Eh, ndumva nta kintu gishyashya ngiye mbona baratubwira tutazi wadutuma rwose njyewe ikintu nabatumwa mutuvuganiye mukatubwirira n'abatuyobora n'abandi badufitemo uruhare y'uko umushahara wa mwarimu ukiri hasi cyane ugereranyije n'indi mishahara y'abo biganye kandi bahujije nivo kandi bikaba bibabaje ko abo ngabo duhujije nivo cyangwa bari hejuru yayo banyuze imbere ya mwarimu noneho bareba situwasiyo mwarimu akirimo kandi baranyuze imbere ye ugasanga ni ikintu gidasobanutse kibabaje bavuga yuko ngo abarimu ni ngo ni benshi ariko urebye akazi akora bareba ukuntu babishyira mu mibare mu mwaka ngewe narabikarikiye mu mwaka umushahara wa mwarimu ntawe uhuriye n'umushahara w'umusenateri ahembwa buri kwezi cyangwa umushahara w'umudepite reba rero ku- mu zindi nzego ari meya cyangwa abandi bantu bari mu nzego kandi twese tukaba tujya ku isoko rimwe ni ikintu ngewe kintera urujijo ibyo bintu kugira ngo bizakemuke ngewe mbona bizafata ingufu nyinshi cyane birambabaza ngewe perisoneri ntabwo ari ngewe ubyitekereza njyenyine tugenda tubiganiramo na bagenzi banjye iyo turi kumwe muri gurupe Ni- ni ikibazo muri rusange ukibaza niba nta kuntu bareba nibura uwo mushahara uka- bakavanaho nibura bakagabanyura gatoya nubwo turi benshi wenda umuntu ariko bakamuzamura bigaragara ariko ntubone bisumbanye kugeza aho ngaho kandi twese turi mu gihugu kimwe mbona ari ibintu bitangaje muri iki gihugu tubamo biratangaje Eh, biratangaje kubona nyine nkubwiye yuko umushahara w'ukwezi kumwe ukaba ntawe uhuriye n'umushahara w'umwaka wa mwarimu ndashimye namwe ndabashimiye murakoze yego namwe Iyo utashatse kugaragaza imyirondoro ye wasanga umunsi mpuzamahanga wa mwarimu mu Rwanda udakwiye.
ni umunsi mpuzamahanga ngewe ku ruhare rwanjye nka mwarimu yego ni mwiza ariko ku rundi ruhande hari ukuntu ni nk'aho twavanguwe umunsi mwa- wa mwarimu nta wundi munsi bavuga ngo ni umunsi w'umuganga umunsi w'abameze gute mbese abo bantu bagiye bavangurwa umunsi wa mwarimu umunsi w'abagore umunsi wa ni uko haba hari ikibazo bafite noneho mu rwego rwo kugira ngo babakuvure cyangwa se babereke ko nta kibazo bakabakiriraho uwo munsi ku ruhare rwanjye mbona rwose ni nk'umunsi usanzwe gute ni nk'umunsi usanzwe kuko nta sipesiyalite mbonamo ntabwo bavuga bati akira bitanu ugende nawe ni umunsi wawe nk'ubu harimo abahawe itike y'igihumbi ngo ni depurasoma arero turu kandi yari ahandi bagize nk'igikorwa gihambaye rwose bafata nk'ibihumbi icumi narenzeho ati mugende mwiyakire Njyewe ni nk- ndumva ari nk'ibisanzwe ku ruhare rwanjye umaze igihe kingana iki ukora uyu mwuga ndumva imyaka makumyabiri yenda kugera rwose ubwo uhembwa amafaranga angahe nibwo ibihumbi mirongo ine ufite abana
mfite abana mfite n'umutware mbese ndi umuryango n'undi muntu tubana mu rugo w'umukozi ibihumbi mirongo ine watubwira uyakoze iki mu rugo nuko mfite wenda mvuga ngo yenda mfite umugabo agira icyo ashakisha ku ruhande ariko ku ruhare rwanjye adahari ntacyo yamarira nkodesha inzu nka- nkishyura umukozi ibihumbi icumi nta mukozi wajya munsi y'ibihumbi icumi nkakodesha inzu irengeje ibihumbi mirongo itatu ubwo bimaze kuba ibihumbi mirongo ine noneho ushyireho guhaha ubwo urumva ko deja umushahara wagiye kujya mu kazi ni ukugenda n'amaguru kwirinda amatike ubwo se mirongo ine urumva azakumarira iki ubwo se muri iyo myaka uvuga igiye kugera makumyabiri nta kintu wagezeho se wenda uvuga ukesha mu bwarimu ubuse ari nk'aho ibihumbi mirongo ine ukwezi kurashira baravuga ngo umushahara waje mpitangirayo nta na bitanu masiga nko muri iyi minsi u- haje umushahara ariko rwose iyo wibeshye ngo ufiteho na na ka avanse ufata mirongo ine ugakuramo cumi na bitanu wishyura kuri avanse hagasigara makumyabiri na bitanu nkanjye ubu niko bimeze sigarana ibihumbi makumyabiri na bitanu nkavuguramo umufuka w'umuceri cyangwa se nkawureka bitewe n'uko mu rugo twabivuganye ariko ari nkanjye njyenyine rwose ntacyo byaba bimariye tugiye ku nguzanyo se amafaranga nkawe uhembwa ibihumbi mirongo ine udashobora kurenza baguha inguzanyo nangahe yewe inguzanyo kubera ko ndi muri bpr baguha magana ane ni ugukura inshuro icumi ubundi bagakuraho n'utundi tuntu ama- utundi dutakisi bagenda bakuraho bikagera nko mu bihumbi magana atatu mirongo niyo ufata mu ntoki ntabwo yafata yose mu ntoki ayo magana ane muri sako naho ndumva naho ari ayo ngayo ntabwo birenze magana ane kandi noneho hari ukuntu bavuga muri sako ngo ufata dekuveri ukajya gufata udufaranga niba itariki zitara- zitaragera zo guhembwa ukajya gufata ngo angahe ku ijana bakaguha bitanu ubundi ngo fata ugenda baguha utuntu mbese tudasobanutse ukwezi kwagera ugasanga n'ubundi noneho amafaranga uri bufate ni ibihumbi icumi ngo ubwo ni ukorohereza mwarimu ibyo ayo mafaranga urumva ushobora no kugura n'igare byibura ngo urigendeho ugiye mu kazi rwose ni uko bavuga ngo abarimu ni benshi ngo ibiki n'ibiki ariko simbizi igikor- icyakorwa kandi buriya umuntu utariye cyangwa hari umugani baca ngo umudiho uva mu itako niba umuntu yaba uraye cyangwa atekereza ko bimeze gutya mu rugo asize nta hari ibibazo ibibazo no kujya mu kazi uzakajyamo ariko namwe mujye muba abantu bakuru ntabwo wagakora neza uragakora ariko ntabwo kaba ari akazi keza ubwo buzima iyo mibereho uvuga mibi ya mwarimu hari aho ihuriye n'ireme ry'uburezi tubona ricumbagira hanze aha ngaha ibyo ngenda ndumva nabihuza kuko buriya uburezi buturuka mu mu rugo mu baturanyi niba abana batabayeho neza ntabwo uzababwira ngo bajye mu- mu burezi niba baburaye ntabwo uzababwira ngo bajye kwiga noneho kandi na wa wundi wigisha nawe niba afite utubazo twinshi tumusumbye ntabwo iryo reme ry'uburezi nubwo twarimubwira gute azabyumva aceceke agende ariko ntabwo bizagenda neza ngewe ndumva buriya ibintu byose birahura n'iryo reme ry'uburezi nge nabihuza haramutse uzarebe urugero umwana ufite umwana mu rugo ukamubwira ati ndakuzanira akantu cyangwa se ndaguha ikintu araza ugasanga yakoropye yakubuye ibintu byose yabikoze buriya na- n'abarimu bari ahangaha hari ukuntu wa- uvuga ngo umuntu akora ikintu akanarenza n'uko yari kugikora bitewe na motivasiyo yabonye n'abarimu nabo hari nk'ibigo bimwe na bimwe rwose bimwe ugasanga hafite motivasiyo za mapurime ahandi nta mapurime ibyo bintu byose bituma nta sitabirite y'umwarimu avuga ati ngewe ngiye ahari inyungu nyinshi ngiye ahari purime ahari amafaranga ayicaye hano nk'ubu hari ibigo bimwe na bimwe rwose usanga buri buri gihembwe bavaho umwarimu yagiye mu yandi magambo se yaba ari ya mvugo y'abantu bavuga bati umukoresha nakubeshya ko aguhemba nawe umubeshya ko umukorera
mu yandi magambo pff, ndumva ari- ni muri urwo rwego ariko ngewe siko nabivuga ntabwo iryo jambo narivuga ntabwo naritobora ngo ndivuge nanone nshyiramo akantu k'ububyeyi cyangwa se k'uburezi ariko abo hejuru nibo bakagombye kubishishoza bakabireba burya wowe iyo uragiye- iyo ufite abana mu rugo ni wowe ubamenya ukamenya imibereho yabo wowe se wowe uri hejuru ukuriye abo bana cyangwa ukuriye abo barezi se koko urareba ukabona bimeze neza hari ikintu umwana adashobora kukubwira ariko wowe ukakireba ukakibwi- ukakimenyera ukakivumbura ukanagikosora dukomeza ikiganiro mwarimu ni umukozi wa leta bijya bibaho ko abantu runaka bahura bakaganira bagasangira mwarimu bishobora kumubaho icyo kintu rwose umuntu yaba abeshye nta mwarimu wafata udufaranga twe yabonye buriya akenshi nta n'umwarimu ujya kuri banki atakoze bije y'amafaranga ari bukureyo aza yaya- ajya kuri banki yayapangiye yose ku buryo nta atavuga ati ndajya mu kabari mwicarane n'abandi dusangire ngo abo kibaho ni bakeya keretse rwose abafite ubundi bushobozi bakura ahandi akaba yagiye ajya muri ako kazi gusa byo kuba yanga gusigara mu rugo ariko icyo kintu ntabwo kibaho na mwarimu mbona atari umukozi wa leta urugero rufatika ni nk'uyu munsi badushyiriyeho abandi bakozi ba leta bari mu kazi nta konje yahawe igihugu cyose ngo abantu bavuge bati ni umunsi wa mwarimu tuwizihize kuki batuvanguye bakadushyira hariya abandi bakozi ba leta bakaba bari mu kazi twebwe natwe turi aba leta kuki tutakoze kuba batuvanguriye iki umunsi wa mwarimu abandi ni aba leta bari mu kazi nta konji yatanzwe aha habaye ikindi kintu abakozi bose n'aba leta bararuhuka n'iki nacyo ni ukukora ibintu bitari byiza none ubwo ejo hazaza nkawe ukiri muto murahabona mute muri uyu muriro muri uyu murimo nyine harimo utubazo twinshi impindagurika impinduka za buri mwanya ibintu bi- mu burezi bigenda bihindagurika ibintu byinshi bihindagurikamo hose ni ukubisengera hari imana niyo yo kudufasha cyangwa se nk'abantu bakuru nabo bagashyira mu bwenge nabo bakareba icyo gukora yewe ntacyo navuga rwose ariko baravuga ngo muhange imirimo mwiteze imbere
barabivuga ariko ese wahanga uwuhe murimo uri mu- guhera ku wa mbere kugera ku wa gatanu uri mu ishuri ntiwasaba uruhushya rwe buri munsi buri munsi cyangwa se niba urusabye uyu munsi ejo ntabwo wakongera uwo murimo wazawukurikirana ryari wazawuhanga ryari icya kabiri se wahangisha iki ufite inzara kwanza mu nda umubiri wawe uzahangisha mirongo ine nazo ntizimpagije ku gukemura ibibazo byo mu rugo nzajya guhanga umurimo we umva ko gusa bavuga nuko bavuga ko abarimu ngo ari benshi ngo nta kintu bashobora kubongereraho sinzi ubwo bwinshi bwacu rero niba ari bubi kuba turi benshi niba turi babi hakaba hari icyo mpamvu ntacyo batumarira ariko turi benshi beza byaba ari byiza bakanatumotiva natwe tukishima bashaka benshi beza cyangwa bake babi
ndabashimiye ko ikiganiro tugiranye murakoze cyane natwe turabashimiye uretse abahaye ijwi rya mbere k'ibiganiro by'umwihariko no mu ruhame bagenzi babo babonye umwanya wo kubigaragariza imbere y'abategetsi ibibazo byabo bigeze aho bumva ko binabaye ngombwa bagaburirwa ku mashuri nk'abanyeshuri nyakubahwa minisitiri w'uburezi mugira amahirwe yo kugera kwa perezida wa repubulika mukatuvuganira nifuza ko mu byo mutuvuganiraho inzego nyinshi ari urw'abagore urubyiruko bahagararirwa mu nteko ishinga amategeko byaba byiza no mu nteko ishinga amategeko hagiyemo umwarimu akajya kugira abarimu bagenzi be icyo ni kimwe icya kabiri ntibuvugeho nyakubahwa minisitiri w'uburezi nuko gahunda nyinshi usanga zivuga ku banyeshuri cyane kuruta uko zigaruka kuri mwarimu ukareba sikuru fidingi ndetse n'ibindi byose usanga bivuga ku banyeshuri cyane kuruta mwarimu ibyo ngibyo ngiye mbigereranya no kuwagaburira inyana nyina iziritse byagera nimugoroba ukajya gushaka umukamo ntawe ushobora kubona nkaba nifuza ko rero ibyinshi nanone byajya bigaruka ku banyeshuri ni byiza ariko nanone bikibanda kuri mwarimu cyane cyane niyo urebye iyo bajya guhemba abanyeshuri batsinze bahemba abanyeshuri bakirengagiza mwarimu ibyo ngibyo mu kinyarwanda iyo umubyeyi yabyaye bajyana igikoma cy'umubyeyi ntabwo bajyana ikigozi y'umwana bagombye kujya bahera kuri mwarimu umunyeshuri bakamugeraho nyuma hanyuma icya gatatu nibuvugeho ndaza no kugituma meya w'akarere ibyiciro by'ubudehe biri hanze ahangaha bihangayikishije abantu na mwarimu adasigaye aho usanga umwarimu ushyirwa mu cyiciro cya kane cy'abantu bafite dufite inganda n'indi mitungo iremereye cyane bityo bigatuma ibyiciro bigenderwaho mu gutanga amashuri muri za kaminuza inguzanyo ya buruse ugasanga mwarimu umwana we yimwe inguzanyo ya buruse yicaye mu rugo bigatera ikibazo kuba mwarimu yajya kwigisha abana b'abandi asize uwe mu rugo yicaye ibyo ni ikibazo gikomeye minisitiri w'uburezi marimba papiyasi musafiri arasubiza abaminisitiri bicaye ahangaha bose ni abarimu na deje nawe ni umwarimu na meya nawe ni umwarimu ba visi meya ni umwarimu uwambaye ikirezi rero ntamenya ko cyera niyo mpamvu umwarimu mu by'ukuri ari ishingiro ry'iterambere kuko umwarimu uramusanga muri domeyinizi zose kandi burya reka nkubwire iyo waciye mu mwuga runaka niyo ugiye gukora ibindi ngo amazi arashyuha ariko ntagira gute yibagirwa iwabo uwambeho so niyo wajya mu bindi igihe cyose iyo uhuye n'ikibazo uribuka atari ko hariya hantu nanjye ndahazi kubera ko naciyemo nubwo ndi kuri uru rwego ariko uru rwego narugezeho kubera hariya aho nanyuze twagombye kwishimira rero icyo ngicyo kandi yiba hari na interi zacu dufite ngira ngo zagombye kuhabwa agaciro hari izindi foramuzi nyinshi mu by'ukuri dushyirirwaho cyangwa se tuzifitemo ariko bitabaye ngombwa ko tugiye kugira ekota muri pariyamenti nk'uko tubona yenda uhagarariye ababana n'ubumuga uhagarariye urubyiruko uhagarariye abari n'abategarugori abangaba bashyizweho ni ukubera ko ni korosikatingi ariko ugiye gushyira urwego rw'abarimu urareba porofeshoni imwe how many professions do we have in this country none se nubikora gutyo kuki abasirikare batazavuga ati natwe dushyireho undi abapolisi kuki batazavuga natwe duhagararwe mu nteko abaforomo natwe duhagarariwe mu nteko abainjiniya natwe duhagarariwe mu nteko uzagira se inteko ifite umubare w'abantu bangana gute reka zino ishu tuzirebe nk'abantu bari intellectuals turi intellectuals we need to interrogate them in an intellectual way so hari uburyo rero buri indirectly mu by'ukuri twakwibonamo mu nteko kimwe n'abandi banyarwanda muri rusange ariko icyangombwa yiba hari fundamental interest twumva dufite zakagombye kuba answered si ngombwa ko tuba dufite uduhagarariye mu nteko kuko abadepite bari mu nteko n'ubundi ni abadepite b'abaturarwanda bose nta mudepite n'umwe uzashyira ikibazo ngo yange kucyakira kubera yuko atari umudepite yatowe kugira ngo ahagararire abarimu ahagarariye rubanda muri rusange n'abarimu bari inclusive so ni uko nguko mbi- mbibona kandi ngira ngo iyo niyo politiki dukoreramo no mu nzego zindi hanyuma kuri gahunda zihabwa abana ariko yenda ntizigere ku babyeyi babo hari umugani ngira ngo utakigezweho cyane mu nyarwanda ngo iyo amazi abaye make aharirwa imfizi ntabwo ari byo iyo amazi make ubu ngubu abaye make aharirwa abana kandi tubirebere no mu mi- mu mibereho ya rusange n'iwawe mu rugo iyo ubonye dukeya rwose uremera ukiyumanganya ugafata ka kiridu ukareba uko ubigenza ariko abana bakagira icyo bakora ntabwo rero twanze ko byajya no ku babyeyi ariko kenshi bijyana n'amikoro y'igihugu cyacu kiba gifite na gahunda ya sikuru feeding ubu turacyasuragoringa ntabwo turageza ku bana bose we still struggling tuvuge ko yenda tugiye gushyiraho gahunda sikuru feeding ku ku barimu not at all mureke dufatanye ikibazo gifatwa nk'izingiro ry'ibindi byose bicyugarije mwarimu ni ukuvuga umushahara udahura n'ibiciro biri ku isoko nticyakomojweho mu ruhame ariko twakibajije minisitiri w'uburezi minisitiri muravuga imibereho ya mwarimu ariko aracyagaragaza umushahara muto utajyanye n'ibiciro biri ku isoko mwebwe iki murakibona ko bavuga ko gishobora kuba intambamyi ku ireme ry'uburezi ubundi ugiye no kuvuga n'umushahara nta mushahara wabona ungana na serivisi utanga nawe ubwawe ugiye kureba akazi ukora nk'umunye- nk'umunyamakuru nta gihembo ushobora kubona kingana na serivisi ugeza ku rwanda n'abenyarwanda ikintu cya mbere rero tubakangurira ni rya shema kumva yuko bafite umusanzu ukomeye mu iterambere kubera yuko iterambere ry'igihugu cyacu cyane cyane ryubakiye ku burezi n'uburere duha abana bacu icyo ni ikintu cya mbere bagomba kwishimira no kubatera ishema hanyuma ibijyanye n'umushahara rero ugenda wongerwa bitewe n'uko amikoro y'igihugu agenda agira urugero nk'uyu mwaka wa bije muzi ko abari bose bazamuwe mu buryo ntambike bagahabwa icumi ku ijana ariko guhera kuri uyu mwaka n'umwaka ukurikizaho n'ubundi bishingiye ku bumenyi abarimu bazajya bazamuka mu uburyo ntambike n'uburyo mpagarike ibyo byose ni bizatuma umushahara wabo ugenda uzamuka uva ku kintu kimwe ujya ku kindi ariko nanone bikagenda bijyana n'amikoro y'uko ngana ikindi rero tugomba gushyiramo imbaraga nyinshi ni ziriya sikimu zidashingiye ku mushahara ariko zagize uruhare mu guhindura ubuzima bw'abari nk'uko benshi babyivugira iriya gahunda y'umwarimu sako leta ishyiramo ingengo y'imari nini cyane kandi izakomeza gushyiramo kugeza mu mwaka w'ibihumbi makumya- makumyabiri makumyabiri na kabiri ubu ni inkunga ifatika abantu batakwirengagiza hanyuma na ziriya gahunda zindi zo kubahemba koroza inka n'ibindi nshuti bakunzi badusangire ijambo ndabona bwana marimba papiyasi musafire minisitiri w'uburezi ariwe udusoreje ikiganiro cy'uyu munsi tumushimiye ndetse n'abarimu twaganiriye namwe mwari mudukurikiye mushatse kuduha ibitekerezo mwadusura ku rubuga rwacu kuri facebook ni voa radiyo yacu cyangwa se mutwandikire kuri imeri radiyo yacu at gmail doti kome mukomeze munogerwe na gahunda za radiyo ijwi ry'amerika mwari na ehe bagira ubusa naho utaha